turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba ni amakuru mugiye gushikirizwa na diane nini nahazwe ndi muri studio ya gatanu mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Ngororero bahangayikishijwe n'ikibazo c'amabarabara yononekaye ku buryo hari ibidandazwa bitagishobora guhanahanwa vyoroshe umuhanda w'ababyeyi ndiyo zidufasha hano ni abenshi tubyarira mu mayira twagera ku bitaro bakaduca amande kandi bakaba batakwinjira mu bitaro utaratanga ayo mande ufite uruhinja mu ntoki
ubu ni umwe mu bapfasoni bo mu murenge wa muhanda uri mu karere ka ngororero mu gihugu cy'u rwanda iyo nkuru turayirambura ahandi hato ku rwanda kandi sentare ya onu yashiriweho ico gihugu ku vyaha vyo mu ntambara no kurondera abinyegeza ubutungane yemeje ko aloyize ndimbati yitavye imana mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi navyo nyene twabiteguye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu kw'isi oms yarisha amadolari amajana abiri na mirongo itanu ku muntu wese yafashwe ku nguvu n'abakozi b'iryo shirahamwe hido n'ido ni mu kanya nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika umushinjacaha wa sentare ya onu yashiriweho u rwanda ku vyaha vyo mu ntambara no kurondera abinyegeza ubutungane yemeje ko aloyize ndimbati yitavye imana mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi ndimbati ni muntu ki ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankusi mu myaka itatu ishize urugereko rw'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho kurangiza imanza irmct rwataye muri yombi abakekwaho jenoside babiri kandi ruhamya impfu z'abandi bane barimo na ndimbati itangazo ry'abashinjacyaha ba onu ryavuze ko ndimbati yapfiriye ahitwa igatore mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi iryo tangazo mu gihe ntacyo rivuga ku buryo yapfuyemo ibimenyetso byakusanyijwe n'ibiro by'umushinjacyaha byerekana ko ndimbati atigeze ava mu karere ka gatoye kandi ko ntawigeze yongera kumuca iryera cyangwa ngo yumve amakuru ye mu gihe jenoside yakorwaga mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ndimbati yari burugumesitiri wa komine gisovu mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye kandi yari mu ishyaka rya mrnd ry'uwari perezida yuvenali habyarimana yashinjwe kuba ubwe yarateguye kandi akayobora ubwicanyi ku batutsi ibihumbi yaregwaga ibyaha bitandukanye bya jenoside urukiko rwa onu rwashyiriweho u rwanda ictr rwamenyesheje bwa mbere ndimbati ko akekwaho ibyaha mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu
ejo ni mukankusi urakenuye tuve mu by'u rwanda tuja muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho inzandiko zagiye habona zerekana ko ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mfunyapfunyo ryarishe amadolari y'abanyamerika amajana abiri na mirongo itanu kuri buri muntu wese yafashwe ku nguvu n'abakozi ba oms muri repubulika ya demokarasi ya kongo oriane itanga ishaka mu ntango z'uyu mwaka niho umuganga mukuru ayobora ibiro byo gukinga amabi yafatiye ku gitsina yafashe urugendo agana muri kongo agiye kwirabira amabi ya mbere afatiye ku gitsina atari bwibonekeze mu mateka y'ishyirahamwe rya onu ayo mabi yari yakozwe n'abakozi ba onu ku bakenyezi b'abanyekongo ijana mu gihe cy'icaduka cya ebola itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ritangaza ko muri raporo yasohowe nyuma y'urugendo rwiwe mu kwezi kwa gatatu uyu muganga wa oms Gaya Gamhewaye yamenyesheje ko umwe mu bakenyezi bakorewe amabi yibarutse icyo yise umwana atameze neza kandi asaba gukorerwa ubuvuzi budasanzwe. Ivyo vyasigura ko bizotwara amafaranga atari make kuri uwo muvyeyi akiri muto aba muri kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi. Kugira ishumbushe abantu nk'uwo mukenyezi, OMS yategekanije amadolari amajana abiri na mirongo itanu kuri umwe umwe mu bakenyezi ijana na bane batangaje ko bakorewe amabi afatiye ku gitsina bafashwe ku nguvu n'abayobozi bari bajejwe kuvura ikiza ca Ebola ivyo biruko mu gihe mu nzandiko za OMS berekana ko ayo mafaranga abo bakenyezi bahawe abeshaho umuntu ikiringo c'amezi ane yonyene mu gihugu inzandiko z'iryo shirahamwe kandi zerekana ko abantu bakorera amadolari abiri n'ibice cumi na bitanu ku munsi yonyene
barakoze bagenzi bacu Oriane itanga ishakana ejo ni mukankusi ku makuru atandukanye bahejeje kudushikiriza yo mu visi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu.com adresse ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya duca tuja mu karere ka ngororero mu rwanda ababa mu mirenge itandukanye y'akarere ka ngororero kari mu burengerazuba bw'u rwanda bugarijwe n'ikibazo c'amabarabara yononekaye bigatuma guhanahana ibidandazwa bisa n'ivyahagaze ubuyobozi bw'akarere ka ngororero bwizeza ko buriko burondera umuti w'iki kibazo eric bagira ubusa yanyarukiyeyo ijwi rya amerika igera mu mirenge itandukanye y'aka karere ka ngororero yakunze guhura n'imihanda yangiritse ku buryo bugaragarira amaso kuhagera bisaba imodoka ifite ingufu ibitari ibyo kubera isayo n'amateme yangiritse hakwiyambazwa izindi ngufu bwana emmanuel inkuru nziza wo mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'irindwi y'amavuko atuye mu kagari ka rutagara mu murenge wa muhanda akora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto arabwira ijwi rya amerika iby'imvune zishingiye ku mihanda mibi umwanya wa iyo nkuru yo waranduye umumotari ariko buriya nk'umunaniro mfite kandi n'umugenzi umwe natwaye ariko umunaniro mfite bitewe n'umuhanda mubi reba nambaye bote mbonye kuru nambaye ntawakira ko ndi umumotari wagira mvuye mu murima umuhanda wo uratubangamiye cyane pe nk'ubu muno n'ubuvaye ikinyabiziga buno kiri kuhagera ni moto kandi moto ntiyapakira n'ubuvayemo imodoka zajyaga zizana imyaka muno ariko buno nibura imodoka yarapakiraga nibura mu cyumweru hazaga imodoka eshatu kuvana itoka yakugera hano umugenzi yishyura ibihumbi umunani ubwo rero kugira upange ngo uvuge ngo uvuye aha ngaha ngo ugiye ahantu mu mujyi ngo umenye ngo ahantu hari iterambere ngo uvuge ngo uzagera ku iterambere aba ari ikibazo kubera iyi mihanda ubona abagenzi bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bahora mu bakanishi nawe mwahabonye mwabonye uko hameze ntahananiwe ariko nibura ibintu bimpombya mpora ndakoresha mboye icya gatatu bituma mbese ibintu binagera n'ahabihenze hanze y'abakora imirimo yo gutwara abagenzi kuri moto abahinzi n'aborozi nabo bavuga ko kugeza umusaruro ku masoko ari ingume buriya nkino urabona higanza ubuhinzi kurusha ubucuruzi ariko amashwagara n'amafumbire ntabwo bihagera mu buryo bworoshye ntabwo mbega unarebye ubona ntabwo bikihageraho rwose icyifuzo twatanga ni uko badufasha umuhanda uhuza umurenge wa muhanda ugahuza n'umurenge wa kavumu ariko uciye bihandagara ugaca ku muhumyo bugarura ugaca rutagara ukagera muri sovu uwo muhanda rwose bawukoze baba badukoreye pe kuva muri santeri ya kabaya werekeza kuri santeri ntoya ya bihandagara mu murenge wa muhanda n'imodoka byadufasha amasaha nk'abiri n'igice kubera kugenda turwana n'ubunyereri hari n'aho bisaba kubanza kuva mu modoka wiga uko watambuka utarenze umuhanda organa jean de dieu nshimiyimana ni umucuruzi wo muri santeri ya bihandagara mu murenge wa muhanda uyu wo mu kigero cy'imyaka mirongo ine aravuga ko no ku babyeyi bagiye kubyarira kwa muganga bikunze kubabera ihurizo rikomeye cyane cyane abadamu basigaye babyarira mu nzira bakabaca n'amande bitewe n'umuhanda mubi kubyarira ubu ni mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu
waba ubyariye no mu nzira urabona kuva hano abantu umuntu bamuhetse mu ngobyi kumugeza ku kigo nderabuzima ni nk'amasaha arenga atatu cyangwa ane ikindi nk'ubu ngubu meya wacu kuba zamutora ntitumuzi ntarakandagira hano muri santere niyo aje mu murenge agarukira ku ruhande pfiriya hata mugasiza nyine batinya umuhanda ntibaze gusura abaturage hari ababyeyi b'abagore bahamirije ijwi rya amerika ko mu bihe bitandukanye byakunze kubabera imbogamizi igihe babaga bafashwe n'ibise mu gicuku uyu ni madamu venansiya nyirandiga w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko na mugenzi we atanaziya nyirangendahimana w'imyaka mirongo itanu twasanze muri santere y'ubucuruzi yabihandagara umuhanda wabyeyi ndiyo zidufasha hano ni abenshi tubyarira mu mayira twagara ku bitaro bakaduca amande kandi bakaba batakwinjira mu bitaro utaratanga ayo mande ufite uruhinja mu ntoki tukifuza ko umuhanda waba mwiza ibinyabiziga bigaca habona kugira ngo tubere ku kigo nderabuzima vuba ubu mudukorera ubuvugizi bakatwegereza mbirasi hano mu bihandagara ababyeyi barushaho kubyarira kwa muganga ariko icyo kibazo mukatugira n'umuhanda ukaba mwiza kugira ngo byose bikemuke bijye ku murongo mu kiganiro kigufi kuri telefone na bwana jean maurice haba menshi uyobora umurenge wa muhanda yatubwiye ko iki kibazo bakizi kandi ko gisa n'ikita rusange muri ngororero kubera ibiza bikunze kubibasira gusa ikibazo bazakivugutira umuti mu ngengo y'imari y'akarere y'umwaka utaha cyane igihugu muri rusange mu karere ka ngororero kubera ibiza iza buriya byagize imihanda myinshi cyane n'uriya wacu urimo bya rutagara ariko muri gahunda z'akarere harimo ubushobozi buboneka bagenda bayisana n'uriya urimo mu mihanda nayo igomba kuzasanwa wongera igendwe cyane ko ari umuhanda waduhuza na kavumu ugakomeza na rutiro twizera neza ko nkurikije akarere kuko birimo ikibazo kizakemuka bwana habamenshi akomeza avuga ko kugeza amagingo y'ubuhahirane n'iyindi mirenge bwazambye kubera ikibazo cy'imihanda yangiritse asobanura ko kugeza ubu bigoye ko bahahirana n'akarere ka rutsiro bahana imbibe kandi ko no kugira ngo ibicuruzwa bibagereho biza bihenze cyane kubera imihanda yangiritse abaturage bagakomeza kurira yo kwarika bagaragaza ko birushaho kubaheza mu bwigunge urabona kuva ku rubi rwa kabaya ugera ku rubi rwa kavumu iyo muri sovu hose iki gihanda cyose cyaracitse cyararangiye rero igice cya muhanda cyose gisa n'ikiri mu mwijima rero n'ahandi baduca umugani ngo wanyu ngo ni mu mfuruka y'igihugu ntababazi kuko nyine nta twitabwaho badatubariza meya wacu niba rutagara yize ijwi rya amerika ntiryabashije kubona ubuyobozi bw'akarere ka ngororero ngo tumenye ishusho rusange y'iki kibazo muri aka karere kose batubwiraga ko biriwe mu nama iza kurangira nijoro akarere ka ngororero ni kamwe mu duherutse kwibasirwa n'ibiza byasenye ibikorwa remezo by'imihanda n'ibindi mu burengerazuba nk'igihe twerekezaga mu murenge wa muhanda twabonye imodoka ebyiri gusa imwe ya kamyoneti yikorera imizigo indi nayo bigaragara ko isa n'ikora mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aha mu karere ka ngororero kandi ni hamwe mu duce tubarizwamo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bukorerwa mu nzuri za gishwati aho ubuyobozi bwaho bubarura ko amata angana na makumyabiri ku ijana aturuka mu nzuri za gishwati hakanaboneka imirima y'ibyayi isaba kubigeza ku ruganda rwa gisovu eh bagira ubusa ijwi rya amerika ingororo mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya tubandanirize mu gihugu c'u Burundi aho leta ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu umwenda ungana n'amamiliyari ibihumbi bitandatu ivyo bishikiriza n'umuhinga yanonosoye ivy'ubutunzi twa Diomede n'interetse aheruka gukora icigwa ku vyerekeye amadeni leta y'u Burundi ifise n'icokorwa kugira ngo ibintu bihinduke Eloge Wirikaneza arabandanya ino nkuru yiwe kuko umuhinga ya Diomede n'interetse igeni leta y'u Burundi ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu risumba kure amafaranga ikoresha ku mwaka yemeza ko ubu leta ifitiye amabanki y'umwenda urenga ibihumbi bitandatu z'amamiliyari mu mafaranga y'amarundi amadeni ubuye birateye ubwoba aba urabye nko muri East Africa Community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu turamaze imyaka myinshi tutariha ubu mbere abakenya muri ko bariho kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora bufata ingingo rero iyo umaze kubona umuntu adaherana akahe imisi amadeni rero ni menshi muri gihugu kandi mwibuke yuko harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki kubera umurengera w'amadeni umuhinga n'interese yasigura ko abanyagihugu muri rusangi hamwe n'abagwizatunga bacabura amadeni mu mabanki y'ubucuruzi bigatuma imigambi y'iterambere ihagarara ahanura leta kwirinda gufata umwenda mu mabanki kubera bifite ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu iyo rero igihugu gifashe imigambi yo kurondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikarondera amafaranga mu mabanki komerciale baciye muri berbe bijya bita le bondo tresor ni ukuvuga yuko amafaranga ivyo bita mu gifaransa effet de viction aba basanzwe baba prive ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca baburana cyane cyane ko taux d'interet iduga kuko leta yaguze ugasanga rero kumujyo cyo gutuma uravye muri rusangi abadandaza abarundi bato bato nta nta madeni bakironka canke niyo bayaronka ntibinvestisa ngo bizane umwimbu ukwiye nicyo gituma leta iteza kugaragaza amafaranga yo mu gihugu na cyane cyane muri banki ntisa amafaranga amabanke ikayasaba gake kandi iyo bikenewe mu minsi ya rugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega CFMI wari urongowe na Mami Studio ajejwe Burundi muri ico kigega mpuzamakungu muri raporo wasohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi hagati y'amatariki ya mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icenda guheze maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ukwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'u Burundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimo harimo umushikiranganji wa mbere Gervain Dirakobuca icegeranyo cyo mu rwijwi rya Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba naho haba twigoro two kubunagura akarorero hagati mu kwezi kw'icenda Burundi bwari bufise amahera mu kigega ntegarizoza y'agaciro abushoboza kurangura mu makungu y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga n'indwi imwe gusa haraheze indwi zibiri perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibanki y'isi yose na FMI bagiriza ubutegetsi bw'igihugu kwiba amafaranga yagenewe hatewe imigambi aha yari bugarama bwa muramvya ariko ahura n'abaserukira abandi mu nzego z'umutekano be murazi yuko banki mondiale na fm bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira murazi kwagirizwa ko ari wowe urya ibiturire ko ari wowe ufurode amadolari tuzotera imbere gute umutekano turafise emwe inzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugezaho rero igihugu cagira kiduge hacaba abandi bitambika iperereza ribirabe hose abo bajede bose bagoye bakurikira mwese atari bavuyemo dukurikirane ubuzima bw'igihugu hanyuma murabe kuri ico gihe yasabye abaserukira abandi mu nzego z'umutekano kumu kumufasha mu rugamba rwo kurwanya ba kaboko perezida ndayishimiye yemeje ko buri mwaka umuriyarizi urenga w'amadolari uja mu mifuko y'abantu aho kuja mu kigaga ca leta umukuru w'ishirahamwe rikomeye gabriel rusiri avuga ko ibintu byarenze haniro mu rwandiko iryo shirahamwe ryasohoye muri uku kwezi ryemeza ko ubu ibintu byose vya nkenerwa mu gihugu uhereye ku miti ukageza ku mwavu w'ikizungu abantu bakenera bigurwa nabi nabi cyane kubera igihugu kitagira mikoro cyane cyane mu bijanye n'amafaranga y'agaciro ni ukuvuga ko mirongo umunani y'ibintu dukora mu mahanga tutaronka amafaranga yo kubigura ikimenyamenya ni ibitoro ni muri ako masitasiyo yose hari ibitoro mubona iby'amafumbire mubona byifashe gute numva ko muri leta birirwa baragari ibijyanye n'imiti ntushobora kurondera umuti ngo uwuronke ibi byose ubwa mbere biva ku mwimbu muke kandi bigaca biva kw'aba babandi aba banyoni akawe k'abasuma gafite kuvuga ko zikomeye situwa kimeze nabi cyane mu mwaka uheze ikigega c'ICFMI cavuze ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gikenye ku isi ico kigega camenyesheje ko ibice mirongo umunani n'indwi kw'ijana vy'abarundi bakoresha bakabeshwaho n'idolari rimwe n'uduce icenda ku munsi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonne Murengera Ntwari arafunzwe kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushikizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yatangaje ko mu vyagirizwa harimwo ukubangamira ubutunzi bw'igihugu ukunyonora amatungo ya leta no gukoresha amafaranga afite inkomoko kombi eroje urikaneza ijwi rya amerika Eloge wirikaneza urakoze duce tubandaniriza ibiganiro vyacu ku vya Republika ya Demokarasi ya Kongo muri ico gihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru iri mu burasirazuba habandanya kuba imirwano ikaze hagati ingabo za leta n'umugwi wa M23 witwaje ibirwanisho iyo migwano ivugwa mu duce tugize territoire ya Masisi Rucuru na Nyiragongo impande zitana mu mitwe zigwana mu gihe ingabo za ONU muri Kongo MONUSCO ziherutse gutangaza ko zigiye gufatanya n'iza Kongo FRDC mu gucungera ibisagara vya Goma na Sake kugira ngo M23 ntivyigarurire hagati aho abanyagihugu benshi babandanya guti vyabo bahunga ivyo nibindi ku mutekano muri Kongo mugenzi wacu Edir Rwema yabivuganye ko n'abasesanguzi mu burasirazuba bwa Kongo barimo bwana Luc Barikeka na Safari Makuza bompi bakomoka mu ntara ya Kivu ya ruguru Barikeka ni watangura atubwira uko ibintu vyifashe ibyo ndabona ko intambara ari ndende kuko bambata ibihugu baracyakomeje gutsimbarara ku mugambi wabo ndabona ko intambara ikiri ndende ni kugira ngo ariko kugira ngo icyo twasaba ni ukugira ngo abaturage bo bonyine bagire umusoro niba abafite icyo barwanira bakirwanire ariko abaturage babahaye amahoro ibyo ngibyo nibyo narinda iki kiganiro ndi kubona ko intambara ikiri ndende bwana safari makuza luke barikeka ngo intambara iracyari ndende kandi abayenyegeza ngo ni bampatsi b'ibihugu wowe urabibona ute urakoze cyane munyamakuru w'ijwi rya amerika nibyo koko akarere gafite umutekano muke intambara irahari aho intambara ihanganishije umutwe wa emu makumyabiri na gatatu na guverinoma ya kongo intambara irasenya ntiyubaka kuko twe rubanda rugufiya nitwe turi kuharenganira nitwe turi guhura n'ibibazo nge ngasaba leta ya kongo nidufashe ifashe abaturage nidufashe ivane abaturage mu kaga mu kangaratete yubahirize amasezerano yaba yaragiranye na M23 kuko intambara urabona kugira ngo ihagarare iri kugenda ifata indi ntera rero ikintu nasaba leta ya Kinshasa nidufashe nimba ikunda abaturage ikaba ikunda bene gihugu ikaba ikunda akarere ka Noro Kivu cyane cyane akarere ka Masisi Nyiragongo Rucuro nibadufashe barebe ukuntu bajya mu biganiro sinibaza impamvu birengagiza ibiganiro bagiranye n'umutwe wa makumyabiri na gatatu barabigiranye ariko nitwebwe uyu munsi wa none turwura n'ingaruka z'intambara ndetse n'ubukene bukabije ejo tutazabasha kwikuramo murakoze cyane urakoze cyane bwana safari makuza bwana barikeka mugenzi wawe safari aribaza impamvu ibiganiro cyangwa se amasezerano yari yasinywe hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu na leta ya kinshasa bidashyirwa mu bikorwa wowe ubona ibyo byaba ariyo mpamvu iyi mirwano ikomeje muri ako gace k'iwanyu bwana munyamakuru nze ndabona iyo ngiyo atari yo mpamvu kuko imirwano ni miremire nk'uko nababwiye ibintu kandi nkora mbisubiramo kuvuga ngo amasezerano ese ayo- ayo masezerano uyu mugenzi wanjye safari namubaza ngo nayavuge nayahe navuge nibuze ibika bibiri aritiku ibiri cyangwa itatu z'ayo masezerano kuri ubu ngubu ayo masezerano abaturage ntibazi ngo ni ayahe masezerano kuri ubu ngubu ayo masezerano nimba barayasinye eh, bagiye guturuka kuri rcd kuri afden bikaza bikagera kuri rcd bikaza bikagera kuri cndp bikaza bikagera kuri mventura ya demir duze bikaba bigeze kwiki gihe cy'iyo ventura ayo masezerano ni ayahe ayo masezerano aragana he ubwo rero iyo umuntu ari mu kibazo runaka ashaka icyo icyo bita kwandika donko preyambire donko buriya ariya masezerano ni- ni- niyo bajya bitwaza bakavuga ngo ni preyambire ahubwo hari ikindi kintu cyaba gihise inyuma cy'abaturage batari basobanukirwa icyo kintu nta nicyo bakirwanira icyo kintu nta nicyo bakigenderaho naho kuvuga ngo amasezerano ese ayo masezerano uwabaza ba- abarwana ko ntawe wari wavuga ngo twasezeranye iki iki n'iki iki n'iki iki n'iki ngo amatu- ngo abaturage n'amahanga a- abigereho turebe ese abaturage dukore evaluwasiyo ni ibihe byo guverinoma itubahirije ni ibihe byo bariya ba ribozi bariya ba emu ventura batubahirije ibyo ngibyo niko gahirahira abaturage barimo gupfa buri munsi guhunga buri munsi eh, guhoza akarago ku mutwe abaturage barakarambiye bashida- ba- bashaka ukuntu kuri bantu bakubahiriza ayo mase- ayo masezerano cyangwa se bicare batubwire ngo "Eh, ayo masezerano ni aya ngaya bwana safari makuza mu cyumweru gishize ah, ingabo za leta ya kongo ndetse n'umutwe wa onu ushinzwe kubungabunga amahoro muri kongo monusco ah, bemeranyije ko bagiye gufatanya kugira ngo barinde umujyi muto wa sake ndetse n'umujyi wa goma kuba yafatwa n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ubwo bufatanye wowe nk'umuntu ukurikirana hafi ibibera aho ngaho mu burasirazuba bwa kongo ubona hari umusaruro bizazana Ya, murakoze cyane munyamakuru ubwo bufatanye ndabona ntacyo bwenda gutanga nshaka kugira ngo mbwire mugenzi wanjye barikeka barikeka uvuka mu karere ka masisi niko mvukamo twese turi abanyagihugu ba kongo intambara kugira ngo igende ihagarare kuko tugomba kubyizanya ukuri ntidukikire ukuri tukavuga ukuri nk'uko kuri barikeka fata ino minsi yose intambara ihari urababwira ngo intambara ihagarara intambara iri kwiyongera umunsi ku munsi hajya abicaye kinshasa bazi ubu- ububabare bw'abaturage batuye masisi uyu munsi bavuye mu byabo abanyakinshasa bari kwirirwa bari muri ambiyanse bitwa ngo ni abayobozi b'igihugu barinda abaturage bazi ububabare bw'abaturage baturiye teritwari ya rucuro na nyiragongo bari kwirirwa birukanka kuvuga ngo buriya bufatanye bwa monisco na guverinoma ya kongo njye ndabona ntacyo byenda gutanga none se monisco irahari hariya wowe nk'umunyamakuru edi gwema tena usesengura cyane uzi neza amagambo bintu keyita uhagarariye monisco hano mu gihugu cya kongo yavuze fata nayo umunyamabanga mukuru wa nashozini yavuze ejo bundi amasezerano ko ahari kuki batayubahiriza ngo turebe ko tw'abaturage twagira umutekano reka dufate n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri jimmy wiriwe neza yego yego munyamakuru yego jimmy watwandikiye utubwira ko utuye mu birometero bitatu uvuye aho imirwano irimo ibera mu karere ka masisi Ah, ubu ngubu ibintu byifashe gute n'iki wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika muri aka kanya ngo eh, ndi mu birometero bitatu nyine uvuye nk'imirwano inshuro yaberaga ndahitwa butare muri gurupe na bashari mokoto ejo ku munsi w'ejo niho imirwano yiriwe irimo kabisa bombe zivuga cyane bityo rero aba- ndimo nsaba leta ya kongo nisaba ko yakirinda ibintu byo kuvuga ngo ikibazo cya M23 kizakemurwa n'urusasu kuko leta ya kongo eh, hari n'undi ubikomejeho mu kanya leta ya kongo n'ibikunda abaturage bayo niyirinde gukora icyo bita gukemuza ikibazo cya M23 isasu kuko usanga kenshi ayo mabombe iyo arimo gaterwa bigenda bigira ingaruka cyane cyane ku baturage ubu ubu guverinoma ya bashari mukoto yose urebye nta muturage ukiri mu bye inzara yenda kubica bityo rero turasaba leta ya kongo kwicara ikabaza emventura ayo masezerano ndetse bagashyirwa no mu bitangazamakuru bikagera no ku baturage bose kugira ngo bamenye ayo masezerano ni ayahe leta ya kongo isaba kuzuza kugira ngo amahoro aze kugaruka hanyuma se jimmy urugero ndi busange Ji- jimmy wowe aho utuye ubu ngubu ah, hayoborwa nande ni ingabo za leta ni emu makumyabiri na gatatu cyangwa se ni ingabo za eyasi aho ntuye ngo ingaruka zose ziterwa n'u- ziterwa n'intambara rimwe na rimwe hajya haza eventuwa bakarwana bamara kurwana eventuwa ntihicare ngo ishobore ngo ihabe wenda hari abaturage batuze ikagenda yagenda eh, uyu mutwe bita ngo ni wazayenda ugahita ugaruka nawo u- wagaruka ukaza utangira gufunga abaturage ati wowe ubwo adu yagezemo n'uwakoranye nawe wavuganye nawe kuri telefone ndetse bagushuhuje akenshi ibyo ni byo bibazo abaturage bagenda bahura nabyo i- aho imirwano ibera yabaye wenda eventuwa iza ikarwana yarangiza ikicara cyangwa se wazayende ikicara wenda abaturage hari bagira gahenge ariko baraza bakarwana uwiruka akiruka na babandi niba bashoboye ngo baricare bagahita bava mu birindiro bagasubira iyo baturutse ni gutyo hano muri gute na bashari mu kuko abaturage bagiye babangamirwa n'intambara ni ukwirwana ah, imizigo ku mutwe biruka bagaruka ejo basubirayo Uh, bwana safari makuza kuri ibyo bitekerezo byabo bakunze b'ijwi ry'amerika uh, basanga ikibazo gikwiye kujya mu biganiro aho gukoresha ingufu murakoze cyane ndashimira abo bavandimwe bose ku bitekerezo bari gutanga ibyo ndemeranya nabo kuko nta gihe amahoro ajya aboneka habayemo iki gukoresha iki intwaro gusa byo habe kugenza ute kwicara bicare bagende bajye ku meza amwe kuko urabona igihe byahereye hakoreshejwe imbaraga za gisirikare ariko nta solisiyo yigeze iboneka nta n'igisubizo cyabonetse kuko aho ba- hose bajya kurwana iteka ryose leta ya kongo ariyo leta yanjye niki nta nta gutsinda ije igaragaza bihora ari ugutsindwa gusa kandi abari gupfa ni abakongomani yaba ku ruhande rwa leta yaba ku ruhande rwa emu ventura uyu munsi wa none bari gukoresha amafaranga menshi bagura intwaro za kirimbuzi mu gihe abanyagihugu tudafite imihanda imihanda myiza nk'ibindi bihugu mu gihe abanyagihugu tudafite amavuriro meza mu gihe abanyagihugu tudafite amashuri meza ahubwo wa mutungo wakagombye gufasha abaturage rubanda rugufiya urimo uragenda ukagugwa izo ntwaro urimo uragenda ukajya gukodesha abo bacyancuro b'abanyamahanga mu gihe usanga umusirikare wa kongo abayeho mu bu- mu kababaro karenze urugero abayeho mu buryo buteye agahinda aho usanga umwana we atari kwiga aho usanga umuryango wabuze ibitunga ibitunga umuryango ibiribwa ariko ugasanga abo bacacuro leta ijya gukodesha baragendera amamodoka meza barara amahoteli meza mu gihe abanyagihugu bari kwicwa n'inzara urakoze cyane ubwo rero leta ya kongo turi kuyisaba niyemere ije hasi iganire n'abo bahanganye kuko ikimaze kugaragara ni uko uwo bahanganye amaze kurusha leta imbaraga cyane
arakoze edi rwema n'abatumire biwe bari kumwe no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru byacu kuri mikoro ya Lidiana Ninahazwe yakoze Nadia Taha hamwe na Engineer bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ahanje turongera saa moya n'iminota mirongo itatu